Let's take our Bibles and look together once again in Acts chapter 7. I know it seems like we're not making any progress, but we are. We're moving forward as God directs. But Acts chapter 7 and verses 44 down to verse 50 will be my text. And I want to speak with you and I don't know what word you have in your language, but distorted worship. Distorted worship. If something's distorted, it means it's out of sync. There's it's twisted. Something not right about it. Distorted worship.
Ah, katenti tseguleni mabaibu athuwo m'buku la machitidwe mutu 7 limaka 44 kulekeza 50 zikhoza umaoneka ngati kuti mwina situpangapo cha nzeru kuti situpitirira patsogolo komatu tikupanga china chake chikwaniritsidwa maka mutu umene tikakhala tikulankhula ndi chipembedzo chokhotakhota chosalunjika verse 44 Let me read it in English by by verse like we did last time. I'll read the verse and then you can read in your language. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness as he had appointed, speaking unto Moses that he should make it according to the fashion that he had seen.
chihema cha umboni chinali ndi makolo athu m'chipululu monga adalamula iye wakulankhula ndi mose achipangechi monga mwa chithunzicho adachiona
Verse 45 Which also our fathers that came after brought in with Jesus or Joshua into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David.
Remember the five. chimenenso makolo athu akutsa mbuyo analowa nacho ndi yoswa polandira iwo za zawo za mitundu amene mulungu adawayingitsa pamaso pa makolo athu kufikira masiku a davide
Then verse 46 who found favor before God, that is David, who found favor before God and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
limana 46 amene anapeza chisomo pamaso pa mulungu akulakulasa davide ameneyo napempha kuti apeze mokhalapo mulungu wa yakobo Verse 47 But Solomon built him a house.
limaka 47 koma solomo adammangira nyumba
Verse 48 Howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet.
limaka 48 komatu wamwambamwamba iyewo sakhala mnyumba zomangidwa ndi manja monga aneneri anena
And I'll read 49 and 50 together. Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will ye build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Hath not my hand made all these things?
limaka 49 ikulekeza 50 thambo lakumwamba ndilo mpando wa chifumu wanga ndi dziko lapansi chopondapo mapazi anga mudzandimangira nyumba yotani ati ambuye kapena malo a mpumulo wanga ndi wotani silinapanga dzanja langa zinthu izi zonse kodi
Now, at first glance, it may not be very clear or evident what is the connection between what Stephen is preaching in these verses concerning the tabernacle and the temple, and with what we saw previously of them making the golden calf and God giving them up to false worship, to worship Moloch in verse 43, and also the star god Remphan. Figures, it says there in verse 43, which ye made to worship them. What's the connection?
kunali kofunika kuti pakhale tidziwe kulumikizika kuti nchifukwa chani stefano amalankhula za chihema amalankhula za kachisi kumene mose adawuzidwa mphiri kuti ayenekera kupangidwa komanso ah, zachipembedzo chimene stefano adali atalalikira kale mu njema yake ya 43 za chihema cha moloki komanso za milungu ya nyenyezi ya refani komanso zithunzi zomwe zipanga kuzilambira kali kulumikizika bwanji zinthu ziwiri izi pamodzi
Well, here is the connection, and that is that the Jews, after that temple was built, had made an idol out of the temple, which is just as distorted. That's where the message title comes from distorted worship as worshiping the golden calf, as did their fathers, or Moloch, or the god Remphan. No difference.
nkhani yakuti panalibe kusiyana kumene kudachitika ndi anthu awa pamene adapanga fano la mwana wang'ombe komanso napembedza chihema cha moloki kanapembedza nyenyezi za mulungu wa efani padali kusa- kusasiyana nkhani yayikulu yakuti anthuwa adalowa mu chipembedzo chokhotakhota chosalunjika
the Jews in Stephen's day had made an idol out of that temple, so much so that they were blinded as to why the temple was built in the first place.
nkhani yakuti ayuda anapanga chihema chawo adapanga milungu yawo kunja kwa kachisi wa mulungu zimene zinathandizirewowo kuti khungu lawo lipitirire kuti asaone chimene chidali chofungana chizindikira
Remember that the whole reason that Stephen is giving this defense before these religious leaders is because of their accusation back in Acts chapter 6 and verse 14 that this Jesus of Nazareth, notice, shall destroy this place. They couldn't take that.
musayiwaletu cholinga chimene stefano adapitira kutali kulankhula za uthenga uwu nchifukwa adagwiridwa kuti yesu uyu adzawononga kachisi uyu ndi miyambo ya mose imene ah, mumayitsatira
And here's a reminder that idolatry is in the hearts of men. And given the opportunity, people will even take what is true and make an idol out of it.
komatu nkhani yake yona kuti kupembedza mafano kumachokera mu mtima ndipo anthu amakhala ndi mwayi wotenga choonadi ndi kuchisanduliza kuti akhale fano likhale fano kukhale kupembedza mafano ndi zotheka
You remember the children of Israel, after Moses had made the brazen serpent, it says that they began over time to worship the brazen serpent.
musayiwalenso uh, ana israeli mchipululu pamene mose adapanga njoka yamkuwa zitatha izo anthu adakhazikitsa kukhala chipembedzo mapembedza njoka yamkuwa imene mose adayipanga
And it was years later that the Lord raised up Hezekiah as a king, and the first thing he did was to take that brazen serpent and grind it up because they had made an idol out of the brazen serpent.
saiwale kufikira nthawi ya hezekiya pamene adalowa ufumu choyambira chimene adachita ndi kuphwanya fano la chinjoka chamkuwa chimene chidayikidwa chifukwa njoka yamkuwa idayamba kupembedzedwa ngati fano
And the point that Stephen is making here is that even in building a temple unto God, that that temple was never designed to be permanent. It was a picture of the Lord Jesus Christ. And now that Christ was come, that temple had no more importance or significance. And yet they continued to give it significance and importance.
komanso ichi ndi chithunzithunzi pamene padaperekedwa kachisi womangidwa kuti kachisi amene adamangidwa sadayikidwe kuti anthu amupembedze kuti kapena ngokhalitsa ayi zidali zithunzithunzi za chabe zakubwera kwa mbuye wathu yesu khristu kodi kuti yesu khristu atabwera kupembedza kachisi kudatha kachisiyo adali kuti watha mphamvu chifukwa mwini wake wa chinthucho adafika koma anthu adayamba kuchipembedza ngati fano And for the very reason in verse 43 that God carried Israel away into captivity in Babylon because of their idolatry, Stephen is warning them, as did John the Baptist, of the wrath to come. What he was talking about was the destruction of Jerusalem, where God purposed that since they would not give up that worship in that temple, continuing to offer sacrifices after Christ's sacrifice had fulfilled it all, that God would indeed destroy that temple and that the Romans would would come and take over Jerusalem.
musaiwane mu ndima yanga 43 imene amatadza kuti ngati mukanano m'tsogolo mwace mwa bhabulo nkhani ndiye kuti pamene yohane mbatizi amabwera atanenera kuti si- idzafika nthawi imene anthu sadzapembedzanso mphiri komanso yerusalemu adzawonongedwa ndipo ulamuliro wa chiroma udzatenga gawo udzatenga ulamuliro ujawo chifukwa cha yerusalemu ndi wawonongeka adali atayikiratu zimenezozo kuti zidzachitika
We see the same type of idolatry going on in our day. People have made an idol of the land of Israel. There are tours that go over there all the time. People pay money. They they accuse the the Muslims of paying so much money to go to Mecca, but even professing Christians today have made an idol of the land of Israel as if that land is of, of still of any significance to God. I'm telling you that the only reason that God ever preserved Israel to the day that he did was because he promised to bring his son, the Lord Jesus Christ, through that nation. But now that Christ is come, there is no other reason for uh, that land to exist other than God's faithfulness. That's it.
chimodzimodzi kupembedza mafano mpaka na lero kuchitikadi chifukwa akhristu akumaononga ndalama zawo kupita ku israeli kukaona kuti kumene yesu khristu adabadwira kukaona zinthu zachipembedzo angakhalenso asilamu amaononga ndalama zambirimbiri kupita ku maka kukaona kwa muhamadi mmene momwe ndi mmene zikukhalira koma chifukwa chandi chiyani israeli adasungidwabe mpaka na lero cholinga chimene adasungidwira nchikuona kuti mulungu adayendekera kuteteza mtundu uwu chifukwa kumene yesu khristu ati adzabadwireko adzatuluke nje atangobadwa yesu khristu ku fuko ilili fuko ili lidatha mphamvu ndipo lidatha ntchito chimene changotsala nkuti patakhazikitsidwa mpingo watsopano umene ndi fuko latsopano limene yesu khristu adalipanga yekha basi ku-
There are people today that have made an idol out of the law, out of the Ten Commandments. Uh, we have neighbors here in the United States that have the Ten Commandments on a sign out in their in front of their houses that identifies them as being law keepers. That's how they want to be known. They've made an idol out of the law.
chimodzimodzi nomu nthawi inga zino anthu atenga malamulo khumi aja kuwapanganso kupanga fano nonselo fano kuno ku america mmene anthu adachitira adatenga malamulo khumi aja amawamata mnyumba akawamata mnyumba cholinga chake chototi munthu akalowa mnyumbako akangowerenga pakhoma patalembedwa malamulo khumi azidzozera kuti anthu a nyumba inoyo amasunga chilamulo kuterokonso chilamulocho chidakhala fano adachipanga kukhala fano kumalira nkulawalankhula kumalichitachita fano malamulo And just as these Jews were ignorant of the fact that God had raised up that temple to be a type and picture of his son, the Lord Jesus Christ, the priests, the sacrifices, the altars, those are all types of Christ. And when Christ came, he fulfilled it all. Today, many still don't see that that law has been fulfilled by the Lord Jesus Christ to the glory of God and everyone for whom Christ has accomplished that law stands justified before God.
chimodzimodzi ayuda mpaka na lero uh, sadziwa ndi kumvetsetsa kuti kachisi amene adayikidwa nthawi imenejayo chidali chithunzithunzi cha mbuye wathu yesu khristu ndipo ambuye wathu yesu khristu atabwera atafika kudziko chechi chidatha mphamvu umuntu chimodzimodzi imenenso chilili chilamulo pano anthu ambiri adachitenga chilamulo kukhala ngati cha mphamvu koma nkhani yakuti yesu khristu atabwera adakakwaniritsa chilamulo chonse onse amene khristu anabwera kukakwaniritsa chilamulo salinso pansi pa chilamulo chilamulocho chinatha mphamvu koma pa iwo okhawo amene khristu adawabwererawo
The amazing thing is that these religious Jews accuse Christ, the Lord Jesus Christ, of being a lawbreaker because he would not submit to their rules and regulations concerning the law. In fact, he condemned them.
nchifukwache ayuda opembedza awa anamutenga yesu khristu ngati ophwanya chilamulo chifukwa sadatsatire chilamulo monga mmene iwo amaganizira ndi kufunira kuti anthu atsatire chilamulo paichi adamutenga ngati ophwanya chilamulo yesu
And I will tell you the same disdain that these religious leaders had against Stephen in his day exists today. It exists there in Malawi, it exists here in the United States.
chimodzimodzi mmene otsutsa bwalo lalikulu limene lidalimbana ndi stefano mu nthawi yoyo mpaka na pano likadayimabe mpaka ku malawi pano otsutsawo akadalipo ngakhalenso kuno ku america alipobe anthu amtundu ngati umenewo
If you don't believe me, just try this. Go around to every one of the buildings, the places of worship that you have there in Lilongwe that call themselves Christian or evangelical. And let them know that that building that they have spent so much money building is of no importance or significance to God. In fact, it's a detriment. And that their preaching of works and morals and the law, even with the Bible open, is a damnation. Try preaching that and see what kind of reaction you get.
ngati mukayikira simukhulupirira zandikuuza lineyo angonyamukani pitani kwatuko kumalawiko kulilongo muliliko mupite ku machechi ena amene adamangidwa mpaka mupite pamene padamangidwa chichechi chachikulu chimene adawononga ndalama zambiri ndiye mukangopiona mudawononga ndalama zambirimbiri ndamukotaya madzi chiyopanda ntchito chimdamangacho komanso malamulo amene mumatsata baibulo lonseli izima zitsalira zopanda ntchito mungoya mpokanena zimenezo muone chimene chikuchitikireni wanthu mtundu umenewo ngati mukayikira
It's like somebody saying that they went to Mecca to worship their God, Allah, and came back and feel more blessed because they went to Mecca. People today, if they make a trip to Jerusalem and they come back with some soil or they come back with some water out of the Jordan River, they feel like they're more blessed because now they've got a piece of the soil of the Holy Land. You see that the idolatry is everywhere.
chimodzimodzinso anthu achisilamu akamapita ku maka kumene kuja kupapempherapemphera akamabwera akamamva kuti adalitsika kwambiri angakhalenso achikhristu akapita ku yerusalemu pokabwera kumene chamamva kuti adalitsika kwambiri ndipo amatholenga ku madzi dothira kumene kujako eh, kuchoka mu mtsinje wa yorodano akamabwera amamva kuti kudalitsika kwambiri chifukwa chani amaona kuti atengapo zinthu zimene zili mdziko lodalitsika dziko lamalonjeza namulo amatoa kudalitsika kwambiri komatu kumeneko ndikupembedza mafano
But what Stephen was saying here concerning the temple is important for all of us to remember, and that is that God never had that temple built or caused it to be built because it was going to be permanent.
komatu silifano pamene amalankhula za chihema ichi polalikira amafuna kukawaonetsa kuti pamene mulungu adalola kuti chihema chimangidwe cholinga chake sikuti chihema chikakhale chamuyaya chokhalitsa ayi ndithu chidali chithunzithunzi chabe cha chinthu china
In fact, what he says there in verse 48, because they he he he reminds them in verse 44 that that tabernacle it says of wit, witness in the wilderness that was appointed for for Moses to build, and then later David building the more permanent temple, a, a more permanent fixture. But then you notice it says in verse 48 howbeit the most high dwelleth not in temples made with hands and he says as saith the prophet
ichifukwa chache kuti mutsimikize nkhani imeneyi stefano pamene amalalikira nkhani imeneyi mu ndime ya 48 amakayankha chimene chidalangulidwe mu ndima ya 44 kuti ma 44 akuti chihema cha umboni chidali ndi makolo athu m'chipululu monga adalamula iye wakulankhula ndi mose achipange ichi monga chithunzicho adachiona nde davide adapanga chikachi chimene chocho adakhazikitsa zokamanga che chimene koma tenda mwananga ndimene chomuyaya pamene ndima ya 48 ikuti komatu wamwambamwamba yo sakhala m'nyumba zomangidwa ndi manja monga mneneri anena
So, again, getting back to what is distorted worship? Distorted worship is any worship that is not in, by, and through the Lord Jesus Christ alone.
njeno tikabwerera kuti kodi chipembedzo chokhotakhota chosalunjika ndi chani kupembedza mokhotakhota mosalunjika ndi kupembedza kuna kulikonse kumene sikududutsa mwa yesu khristu yekha a
Stephen had already brought that out in, earlier in his message referring to Moses because they they elevated Moses above measure. But Moses was a type of the Lord Jesus Christ. And that's why he told them there in verse 37 this is that Moses which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you and your brethren like unto me, him shall ye hear.
nchimodzimodzitu nkhani ya mose moseto amamutenga ngati amamukweza kumaona ngati munthu amene akunika kumulemekeza nkhani sida limeneyo mose chidali chithunzithunzi chabe cha mbuye wathu yesu khristu chifukwa tikawerenga ndima yake ya 37 ikunena kuti uyu ndi mose uja adati kwa ana a israeli mulungu adzakuwutsirani mneneri wa mwa abale anu monga ine mumvere iye
What Stephen is defending here in this message is that he's reminding these religious Jews that even though they were venerating Moses, they were venerating the temple, they were venerating the law, in other words, worshiping these traditions, yet he's reminding them that none of those was established as an end in and of themselves. They all looked forward to this one, Jesus of Nazareth, whom they now were denying.
njeno pamene stefano amakalankhula chinthu ichi kwa awa amafuna kukawaonetsera poyera kuti angakhale anthu amamukweza kwambiri mose anali kukweza kwambiri kachisi anali kukweza kwambiri zimene mose adachita komatu cholinga chake ndi chindunji sikunali kukweza izizi ayi chifukwa zimayang'ana mtsogolo za chinthu china chimene chiti chikabwere ndipo chimene chidali choposa chimene chidali kutsogolo kumene kumaonetsedwa ndi zinthu izi ndesakafunika kuyamika izi ayi ndithu If you go back to verse 44, where it says, Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness. That word witness means testimony. That the, the Ark of the Covenant that contained the laws was a, a temporary ark. It only existed until the Lord Jesus Christ, in whom is the true testimony of God, came in the flesh and tabernacled that's the word that's used there by John, dwelt among us. Christ is that that witness. Christ is that covenant, Ark of the Covenant. Christ is that tabernacle.
njeno tikabwerera mu ndima ya 44 imene yakuti chihema cha umboni akati umboni ndi kufotokozera za chinthu china ah, chimene chidakadakalibe koma chili kumbuyo chili kutsogolo kwake kutanthauza zonena kuti pamene kudabwera chihema chimene chidakhazikika kapembedzedwe ndi chinthu chilichonse zonsezi zimakamba za yesu khristu amene atabwere kutsogolo ndi chimene chidatofunikira ndi yesuyo kodi kuti yesu atabwera chihema chidakhala chopanda ntchito chidafoletsedwa chidatha mphamvu anthu sanenera kuchiyamika ndi kuchita manda ndi kuchikweza ayi ndithu
I know we've taken a few weeks to go through this message of Stephen's because it's so important, but if you look at it, he was answering every charge against him being a blasphemer. That's what they were accusing him of. And I will tell you, that's what people today will accuse us of when we stand against men's rules and laws and traditions and customs, they will consider you to be a blasphemer.
Ah, chimodzimodzi mu nthawi ya stefano chinachili chonse chimene stefano adalankhula kenakali konse kamene ambuye yesu adalankhula zimatengedwa monga mwano kuchitira mwano malamulo a wanthu chimodzimodzi mu nthawi ngati zino ngati inuyo mudzadzuka ndikuyamba kulalikira chindunji kuonetsa poyera uthenga wabwino anthu adzakutengani ngati amwano ochitira mwano malamulo a wanthu malamulo amene amaona ngati malamulo a mulungu
But what I want you to see here is that in every accusation, Stephen didn't argue with them. He simply responded with scripture. And that is how we're to respond to men today that ask of us a reason as to why we believe what we do. It must be according to this word.
Lero tikamuona Stefano nthawi imene amalankhulana ndi anthu awa samatsutsana nawo ayi koma kungoonetsera poyera malemba chimodzimodzi ifeyo sitiyenera kumatsutsana nawo anthu tisavutike ndi kumatsutsana nawo tingowalalikira ndi malemba malemba awona amene atayike pa mbalangana aonetsere choonadi chenicheni angakhale ataonetsere wosachigwirizana nacho komera ngonena ndi malemba musavutike ndi kutsutsana nawo chiphosa zinthu zimenezi What was their first charge against Stephen? Well, it was that he blasphemed God and Moses because he didn't preach Moses, he preached Christ.
ndoti muone mlandu woyamba umene adamuyimba stefano ngokuti amachitira mwano mose ndi mulungu koma nkhani nchifukwa chani amati amachitira mwano mose ndi mulungu nchifukwa chakuti amalalikira khristu yekha basi
In Acts chapter 6 and verse 11, when he was preaching, it says, They suborned men which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. That's why he was summoned.
nchifaka ndimene ya 6 ya 11 ya chapter 6 ya machitidwe amene kuti pamenepo anafuna anthu akumupitira pansi ndi kuti titamumva iye ali kunenera mose ndi mulungu mawu a mwano ndiye mlandu woyamba umene adabwera pa stefano ndi wochitira mwano mulungu ndi mose
How did Stephen answer that charge? Well, Acts 7 and verse 37, he quoted the Old Testament scriptures. He quoted Moses himself, who said that God would raise up another like unto him, and he said, Him shall ye hear.
ngenawo kuti stefano adayankha bwanji mlandu umenewo mayankhidwe ake akupezeka mu ndima yaka 37 ya machitidwe mutu 7 imene mose mwini adalankhula kuti uyu ndi mose uja amene adalankhula maona kuti kwa naisraeli mulungu adzakuutsirani mneneri wa mwa abale anu monga ine adayankha choncho mose yesu adalankhula vesitikili mmeneyo stefano The second charge they brought against him was not only did he blaspheme God and Moses, they said, but he spoke against the law. You see that in verse 13 of Acts 6 and set up false witnesses, which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place and the law.
Ngeno mlandu wachiwiri umene adamuyimba nawo Stefano ndi wakuti uli pa ndimaka 13 ya machitidwe mutu 6 umene akuti nali ndi kamboni zonama zakunena munthu ameneyu usaleka kunenera malo oyera amene ndi chilamulo umene unali mlandu wachiwiri
I'll tell you that even today I get people that are upset because when I preach from the Old Testament, I preach Christ. He's the fulfillment of the law. But there are those that will say, well, then you're not preaching the Bible because all you do is preach Christ. We need to hear more of morals. We need to hear of standards. We need to hear the law. See, that's distorted worship. Not to see Christ in all of Scripture whether it's in Moses, whether it's in the law, or whether it's in the temple, is distorted worship. It's to worship God in a way that He has not ordained, and it is idolatry.
chimodzimodzi mu nthawi ngati ino anthu amatitsutsa amatitsutsa ine ndikamalalikira uthenga makamaka ndikamalalikira chipangano chakale chifukwa ndikamalalikira chipangano chakale pesina iliyonse pena paliponse ndimaonapo yesu khristu ndiye ndimalalikira yesu khristu yekha kumva zimenezo kulalikira yesu khristu yekha zimawanyasa anthu sagwirizana nazo iwowo amafuna azimva kuti ayi mulungu chakuti amafuna azimva malamulo amafuna azimva za mose azimva za yesu azimva za anthu amene adachita zinthu m'baibulo koma kuwaona anthu aja kumana kuti uyu anali mulungu uyu anali mulungu uyu anali mulungu anali yesu zimenezo zimapatsewa aja kukhumudwa ndi kusamvetsetsa mpaka amautsutsa uthengawo chifukwa tikungopezamo yesu pena paliponse
Ever since it pleased God to reveal Christ in me, and I've come back to this word, these scriptures, I pray He opens my eyes to have no other subject than Jesus Christ and Him crucified, whether it's in the Old Testament or the New. But I will tell you, if the Lord so directs you to preach, and He will if you're His servant, you are going to face opposition. People are going to get upset.
komatu pamene padakomera mulungu kuti avumbulutse mwana wake yesu mwa ine adandithandizira kuti pena paliponse ndizipezapo yesu khristu kono kuti pamene ndilalikira uthenga pena paliponse ndimamuonapo yesu ndimapezapo yesu khristu ndipo sindingasiye kulalikira uthenga wa yesu khristu angakhalenso inuyo mutafika poti uthenga wavumbuluka pali mudzalalikira yesu yesu yekha yekha pena paliponse kulalikira yesu khristu khristu yekha kudzadzutsa mapiri pachigwa anthu adzakutsutsana
I will tell you that distorted worship is false worship.
kudzikuze kupembedza mokotakota mosalunjika ndi kupembedza kosayenera si mmawa a mulungu ayi ndithu There are people today that would preach against golden calf worship. There are people today that would preach against giving their children to the god of Molech. There are pre- people today that would preach against uh, the the worshiping the star god of Egypt. They they're against all of these forms of worship and yet don't see that they themselves are idolaters in how they worship.
palipo anthu ambirimbiri panopa amene akulalikira motsutsana ndi kupembedza mafano kopanga mwana wang'ombe akulalikira akutsutsana ndi kupereka mwana ku mafano kokadumpha moto kowombeza chani akulalikira motsutsana ndi kupembedza nyenyezi akulalikira motsutsana ndi china chilichonse chimene baibulo limaletsa koma sakuzindikira iwowo eni yakewo kuti nawonso ngosalunjika kupembedza mafano amakwanitsa kuona mafano awo koma iwo sadzidziwa kuti nawonso akupembedza mafano uopsi ali kumeneko But here is the point that where God grants repentance toward Him and toward His Son, the Lord Jesus Christ, there is a renouncing of every false way of worship, whether it's tradition, whether it is a ceremony or an experience or a profession. All of these things go away are wiped away by the Spirit of God to be given eyes for Christ only.
koma pakakomera mulungu kuti avumbulutse mwana wake yesu khristu amakuthandizira kuti uone tsopano kuti kupembedza kwina kulikonse kumene sikulunjika pa yesu khristu ndi mafano kaya ndi kupembedza miyambo kaya m'masambidwe kaya m'malamulo kaya ndi kupembedza kwina kulikonse kumene petikonza kukudziwa Mulungu wati amakuthandizira kuona kuti kumeneko sikupembedza koyenera ndi kupembedza mafano chifukwa chani mulungu akuthandizira kuti uone kupembedza mafano ndi kupembedza koyenera kuti kumalunjika pa yesu khristu yekha
Here's an example the Lord has created us with two eyes. Now, you think about those eyes looking out. If we ever start seeing double, we're in trouble.
akuti chitsanzo choyamba fusoza kuti nchifukwa chani mulungu adakupatsani maso awiri kuti muziyang'ana na a- mulungu adakupatsa maso awiri tikamayang'ana koma kuyang'ana ukamaona mufuna kuziona chinthu chimodzi koma ungaluka mufuna kuti diso ili lione zina lili- lione zina nthawi imodzi uli pa mavuto iweyo
I don't know anybody that if they start seeing double, they're going to say, oh, don't worry about it. It's okay. No, they're going to go find help.
Mm, mm. sindikudziwa kuti ngati munthu adapezeka kuti kuona kumana ayi nimuona kuwiri iso ili luona zina ili niluona zina nthawi imodzi nikumana kuti ayi sinusoeka sothandizwa ayi nili bwino kwambiri maso ndimangoona zinthu ziwiri nthawi imodzi maso amaona mosiyana ayi ka munthu amene ali mmavolofika atathandizika maso amaona nthawi imodzi zinthu zimodzi There are many you're going to run into that say, Yeah, I see Christ, but also I see the law. And so we, we got to have both.
aka chimodzimodzi ngati munthu atapezeka unenga ine ndimakuona khristu komanso chilamulo ndimachionanso moti zonse ndimaziona bwino kwambiri ndimatizamaona chonchi chisoni umachiona chonchi ii mavuto na amenewo
What Stephen is showing through this message is that all of Scripture, the law, Moses, the temple, all of it pertained to this very one that they were denying, Jesus of Nazareth.
Yeah. Ndi pamene Stefano amawulalikira uthenga uwu amakawaonetsapo oyera kuti chilamulo chonse nsembe zonse kachisi yense chine chili chonse chimakamba za yesu khristu ndipo chimaloza za yesu khristu yekha basi
He was showing them from the beginning of this message that just as Joseph's brethren rejected him, and just as Israel rejected Moses for the worship of the golden calf, so they were in the same distorted worship in rejecting Jesus of Nazareth, God's Son, to continue to hold to that temple which God purposed should be destroyed.
chifukwa tikamamona stefano pamene amayamba uthenga wake amati monga abale a yosefe adamukana yosefe monga israeli adamukana mose chimodzimodzinso pano onse amene akukana kuti kachisi amukana yesu khristu amene mulungu wamoyo adamukhazikitsa kuonongedwa iwo kumafuna kuti asaonongedwe nawonso ku limene luka anakuona mtendekero limenelo ndi chipembedzo chokhotakhota chosaluchika chimene chocho chaona cha mulungu sichikudziwa
I dare say that the natural mind is the same way today. When you begin to confront sinners with the person of Christ and his work, what do they try to do? They immediately try to see how that can fit in with their teaching of their denomination. In fact, I was speaking earlier with somebody that just joined us on the French broadcast, and when I asked him about his faith, he talked to me about his denomination. He told me he was raised in Assemblies of God. He was raised as a Pentecostal. And I had to correct him and say, That's not what I asked. Tell me about wherein is your hope of salvation? Where is that based or founded? He couldn't give a clear answer.
chimodzimodzi mu nthawi ngati ino ngati mutati muwaweruze anthu ndi maso mmene amaonera maso mukawaweruza anthu powatenga kuti kuti munthu akhale wampingo o- opembedza kuona ndi munthu amene akutsatira malamulo amene mpingo unakhazikitsa koma ngati kuti mufunguza kuti tachitira umboni za chikhulupiriro chako unachilandira motani akhoza kuwuza kuti ine ndine wampingo wa assemblies of god aine ndine wampingo wa pentecost kaine ndine wampingo wakuti koma ndinyamuza kuti no nkhani yake si imeneyoyo koma nkhani yako kodi chiyembekezo chako chili kuti kodi chili pa yesu khristu chitenda bwanji chiyembekezo chako ndi yango analibeso ndimene akhoza kuyankhula chionekero But each one of us that has been confronted with the gospel and by the Spirit of grace has had to deal with this to where God strips from us every idol, every confidence, every every hope we ever had in our upbringing, lays it low, lays us low at Christ's feet, that Christ alone be exalted.
komano kwa ife amene uthenga wabwino udaonekera china chili chonse chokhudzana ndi chipembedzo cha mafano china chili chonse chokhudzedwa kwa ife m'mawu mwake padayikidwa chatsopano chimene ndi yesu khristu yekha ndipo timayamba kuona yesu khristu yekha mu china chili chonse pano imakhalula zithenga ndi mmene momwe mmene chimachitikira chipembedzo cholondola
tradition runs deep. Uh, I can't tell you how many people have asked me if I would come to a dedication dedication of a church building. And I would ask them, well, why, why a dedication? Well, it's because it's the house of God. And I have to remind them, no, not even the temple was a house of God. In fact, Solomon acknowledged that where God said, Heaven is my throne, verse 49, earth is my footstool. What house will ye build me? If we're thinking that where we worship is the house of God, our God is too small.
Ah, chimodzimodzi munali muyang'ane ndimeke ya 49 bvuto limene lakhala ndi anthu masiku ano chipembedzo chimazama kwambiri ndipo chimakhazikitsa anthu aziona zinthu molakwika mwachitsanzo ngati mutafunsa kuti ichi ndi chani akuti iyi ndi chechi chibwera adayimanga bwino ndipo amaganiza kuti mmenemo ndi mmene mapezeka mulungu koma tsono chimene ndikufuna ndikuwuzeni chechi imene mmamanga nyumba ijayo si nyumba ya mulungu ayi chifukwa ndimeke 49 iyo thambo la kumwamba ndilo mpando wa chifumu wanga ndi dziko lapansi popondapo mapazi wanga kutanthauza kuti ngati tchechi yanu ija mkamanga ija kukhala nyumba ya mulungu lero mulungu kwabwino muona zedi chifukwa amakuona mpando pakanuko pamene mudamangapo
Where you find people all excited about their place of worship and not the message that is to be declared in that place of worship, you have distorted worship.
ngati mukuona anthu amasangalala amene amaitcha tchechi koposa uthenga umene mwalalikidwa mtchechimo mukangodziwa kuti anthu amene ali mmenemo ali ndi chipembedzo chosalunjika lene si chipembedzo choona chimenecho
As beautiful as Solomon's temple was when he had finished building it, verse 48 says, Howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands. Not even that could contain God.
muone kachisi amene adamanga Solomo apeli koma yankho lidabwera mu chimaka 48 imene akuti koma wamwambamwambayo sakhala m'nyumba zomangidwa ndi manja a anthu
If you look in Acts chapter 17, this is the same message Paul preached there on Mars Hill when he saw all of these places that were devoted to different gods. And just to make sure they didn't miss one, they also had one devoted to the unknown God.
ndiponso kanthu machitidwe mutu wa 17 Paulo adafuna kukonzera chindunji chakuti kupembedza kuna kulikonse kumene sikulumi- sikulunjika pa yesu khristu sikupembedza koona malo make kumalunjika kwa mulungu amene siwoona siwoyenera mulungu wabodza
You see what he said in verse 24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Try going and preaching that throughout Lilongwe. Try preaching that here in the United States. You've already offended a lot of people because they think very highly of their places of worship and the money they've invested to, to build it.
mchipale ngalino mutafika ndi kumakawauza anthu kuti mulungu wamwambamwamba sakhala mnyumba zomangidwa ndi manja a anthu kubwera kuno ku america tete mwatsutsana nawo kale ano chifukwa anthu awo olunga ndalama zambiri mamiliyoni a ndalama kuti amange kachisi nyumba ya mulungu ndiye kukamba zone ti mulungu sa mulimbana nawo mulimbana nawo ndeti mwasankhana nawo kale simugwirizana
And then look at verse 25. Neither is worshiped with men's hands. See, not only is this against the temple, but it's against the law because men think, well, I'm bringing something. God expects me to bring something. And one of the biggest things that preachers like to preach today is tithe. Don't come empty handed. Make sure you come with a gift. And yet here it says, neither is, is God worshiped with men's hands as though he needed anything seeing that he giveth to all life and breath and all things. How about that for coming out of my need? Not because God needs anything, but out of my need.
mchimodzimodzi sikuti iye amatsutsana ndi kachisi komanso adakuyimba mlandu wotsutsana ndi chilamulo panopa zipembedzo zilikaliki kuwauza anthu kuti ngati mufuna mulungu akudalitseni ngati mufuna mulungu akuchiteni chachabe muchiteko kanthu perekani chakhumi kulangula kulangulazana zimaoneka ngati kuti ah, mulungu akufuna chakhumi chimene chichokera mdzanja la munthu komapo mulungu safuna china chilichonse chochokera kwa munthu chifukwa munthu alibe chimene afuna kupatsa mulungu koma kuti iweyo na amene umapereka chimene chacho mcholinga umene kuti anyeni upereka chakhumi chompereka kuti mundidalitse ndikuti amene amakhala chosowa ndiweyo munthuwe koma mulungu sasowa china chilichonse ndio uthenga umene usowa kuti mchika ndikupemphera mosauchika
And the one other area of pride is who we are. We think we're better than everybody else. And yet, here Paul says to them in verse 26 God, the same God, hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. He's saying the fact that you're of Israel or not of Israel, as far as a natural Jewish seed of Abraham, makes no difference with God.
ndipo tikamaona papa zikuonetsera pamene paulo abalankhula kuti palibe kusiyana pakati pa yuda ndi helene chimene akukayika nchona kuti kachisi wake wa mulungu amene khristu adawufera adawupanga u- susiyanitsa anthu ayi umatenga onse amene adayikidwa ndi mulungu kuti akhale opulumutsidwa amapulumutsidwa ndi ah, mwachisomo chake monga makudziwika anthu ndiyeno palibe kusiyana pakati pa mitundu imeneyo ngati ndiweyo osankhidwawe udzayitanidwa ndikukhala pa mapazi ake monga mmene mulungu adayikira Someone said one time that there are three different prides from which God has to strip us. Our pride. Three three ways that pride manifests itself.
komatu pali mitundu itatu yakudzikweza kumene anthu munthu ali nako kumene mulungu amakuona mwa munthu ndipo kufunika kutachotsedwa The first is the pride of place. In other words, we're proud of where we are. We're proud of, of where we worship. We're proud of, of our surroundings. That's a pride of place.
kudzikuza koyambirira kumene kuli ndi munthu amadzikuza chipwete chimene ali nacho kuti amalo ifeyo timapemphera malo akuti tidamanga motere timakhala malo otere timapanga izi timapezeka tili ndi izi tili ndi izi anthu amadzikuza chipwete zimenezozo kudzikuza kwa mtununga kumenewo konyadira malo
And I realize this may not translate the same in Chichewa, but there's a pride of face. In other words, proud of who we are, not just where we are, but who we are. Proud of, of being in front of people and how people think of us and, and, and how they respond to us. Us, us, us. Pride of face.
pali kudzikuza kwanamba kathu koyamba kwa malo kuti aifeyo malo athu ngotere nyumba yathu yotere chechi yathu yooneka kudzikuza kwanamba kathu ndi zimene fechii inetu ndili ndi zakuti ine ndimachita zakuti ineyo ndili motere ine ndi nde anthu azikuona kuti iwe uli matsogolo ukuoneka kuti uli ndi izo uli ndi izo uli ndi izo kumeneko ndi kudzikuzanso kumene kuli ndi munthu odzi- kudzikuza chifukwa zimene uli nazo
But here's the big one. And again, we're looking at distorted worship. How many have a pride of grace? In other words, they're proud of the fact that they believe that they're God's child and others aren't. Pride of grace. You know what? All that has to go away.
komatu pali kudzikuza kukulu kwambiri kumene kunafunika kunazindikika komanso kuchotsedwa ndiye kudzikuza kwa pachisomo kuti ineyo ndine mwana wa mulungu ine ndamulandira yesu khristu khala amene promosomo yanga ineyo yayi ino ndine wochimwa kudzikuza ndithu kodziona kuti iwe ndiwe wa mulungu enawo ngochimwa enawo ndanthu wamfa
And this is what Stephen was facing in preaching the gospel. He was in front of these that were proud of their place, they were proud of their face, and they were proud of their supposed grace that they thought they had before God. And yet, the conclusion in verse 51 is that you're just as stiff necked and uncircumcised. That's a strong word for a Jew That means you're no better than the Gentiles in your hearts and ears, and you do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do ye. Try preaching that in most congregations today and find out what kind of reaction you get.
njeno mudali muone zimene adalimbana nazo stefano udali zinthu ngati zimenezozo chifukwa anthu amanyadira malo kuti chi- chika chisi chimene chidapanga nthawi yayitali amanyadira zimenewo ali nazo kuti ife tilindizakuti tilindizakuti amanyadiranso kuti iwona ana mulungu mbumba ya abrahamu ana mulungu zimenezozo zidapangitsira kunyadira mpaka na chifukwa chakunyadira kwa mtundu umene kudzikuza kwa mtundu umenewo ya stefano adakawanena tsopano yesaka 51 kuti oumakhosi ndi osadulidwa mtima ndi makutu inu kutanthauza kuti a- ayudawo adali ofanana ndendende ndi amitundu mauyo adali owawa pa ayuda mukaniza mzimu woyera nthawi zonse monga anachita makolo anu momwemo inu kutanthauza ndi kupembedza konse ndi zonse zimene amazinyadira mzawawa padali pemikha chikhodzi chidali cholunjika komanso pa mulungu anchawawa amapembedza mosalunjika mokhotakhota adawa susachomusifana Every denomination has its pride. The the denomination that most of you came out of, Pentecostalism, they're proud of their teaching on the Holy Spirit, supposedly. Can you imagine going in now and saying to them, You do always resist the Holy Ghost because where the Holy Ghost is at work, it's not about tongues, it's not about miracles, it's about the Lord Jesus Christ revealed in the Scripture. Try preaching that, and I dare say if there's a pile of stones somewhere nearby, you better run for your life because they're about ready to stone you.
mpingo wina uliwola pansi uli ndi chimene umadzikwesa nacho mwachitsanzo mpingo ya chipentekositi imanyada imene uliyoyo ndiyo ya uzimu imene mzimoyera mwayiwo chipotso zawo za uzimu zimalankhula ndi malilime Cha- koma kuti ndimufufuze cholinga cha mzimoyera sidali kwa wanthu azilankhula malilime ayi cholinga cha mzimoyera adali kwa yesu khristu ndipo ngati inu mtadzuka nduyambokala dikira amene wokulanga ngakhale matata malilime ngakhale malilime wa mzimoyera imuyate chipembedzo chosayenera chosalunjika akuvutani pamene pomwe musamale ndipo ngati pali miyala pera pake nomukangoiona awani ndikwangotola miyalayo ndikugendani akuphunitsana kuonongani kunepo
I was raised a Baptist, and I'll tell you, those of the Baptist denomination, they're proud of their structure, they're proud of their order. They like everything a certain way, and you better never get out of line uh, according to the Baptist way, otherwise, you're going to be ostracized. All of that is distorted worship.
ineyo ndakulira mu mpingo wa babadisti chodzilamangira cha babadisti cha mpingo wa babadisti ni ndondomeko dongosolo lekuti mpingo wa dongosolo seli ndi wa babadisti konaku munthu siuyenekera kuphonya kudutsa kutuka kuayi kumenekera kumayenda mkatikati mwa dongosolo lawo na ngati iwe ukuti waphonya nde nthawi yomweyo nde usitiwe nepala wa babadisti uchawo chimene chonso ndikupembedza mosalunjika ndi mosayenera
Again, if our confidence is in our tradition or in our heritage or in our personal keeping of the law or even in certain ordinances and how we keep them, if our confidence is in anything but the Lord Jesus Christ alone, it's vain worship, it's false worship, it's distorted worship.
ngengati ifeyo kudzitamanda kwathu kuli pa kupembedza kuli kusamala miyambo kaya kupembedza kwathu kuli pa zikhulupiriro zathu dongosolo la mpingo wathu kupembedza kwathu kuli pa zimene tidamanga malo athu chechi chathu imene tidachimangira kukongola kwake ngati kupembedza kwathu kulunjika zinthu ngati zimene zozo dziwani kuti inuyo kupembedza kwanu nkwachabe sikoona sikwa malemba ndipo sitinu wolunjikanso kuchoona ndi cha mulungu ayi ndithu
When the Lord is pleased to do a work of grace in the heart of one of his own, we see him stripping away all of those confidences, all of those traditions, all of those works that to which we were attached and brings us low at Christ's feet.
tsono ngati khristu atadziwumbulutsa kwa inuyo mudzaona zinthu zonse zimene zidali zimene timazidalira kufika mwa chikhulupiriro zikuchoka zokha zikuterereka kutulukamo mwa ifeyo kupembedza ma- kusamala chilamulo kaya miyambo chilichonse chidzakhala chikuthawa m'malo mwake chikhulupiriro chathu chonse chidzalunjika pa yesu khristu yekha ndi tidzamva kukhulupirira ndi kudalira mwa yesu khristu yekha zonse za miyambo zidzathawamo zidzachoka mwa ife
We see an example of this in John chapter 4 with the Samaritan woman, that the scriptures say it must needs that Christ go through Samaria. Everybody avoided Samaria. They were they were half breeds. That's the way the Jews looked at them. Because back in, in the tradition of the history of Israel, the Assyrians intermingled in marriage with those from Samaria in that area. So the, the Jews, the pure Jews, considered them to be reprobate. And yet here was one who was the Lord's that the Lord had come to seek and to save.
chimodzimodzi tikamaona ku yohane kuti polo akulankhula za msamariya asamariya adali anthu amene munthu amene wakwatiwa ndi myuda mwana wobadwayo amatchedwa kuti msamariya monga mu mbiri ya chiyuda asiriya asuli anthu aku asuli wokwatirana ndi ayuda wobadwayo amatchedwa kuti msamariya koma ku samariya kukwana wobadwa mwa mtundu umeneku kudali wina amene adali wakeyo ameneyoyo adamva uthenga munthawi yoyikika umene tikuona ku yohane chapter 4 But as the Lord, our Lord confronted her, look in John chapter 4 and verse 20, her immediate response was, Our fathers worshiped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. See, she was already going back to tradition. Well, here's our tradition. That's your tradition, being a Jew. Our Lord strips her of all of that.
yendo mulali mumuone padali kulimbananso kumene yesu khristu adalankhulana ndi mzimayi uyu chifukwa ndimeke ya 20yo mzimayi adakalankhula mwachangu kunena kuti makolo athu analambira m'phiri ili ndipo inu munena kuti mu yerusalemu muli malo oyera oyenera kulambiramo anthu kutanthauza kuti munthu uyu adali atatayika kale adali atamba kale kupembedza mafano pamene papa chifukwa adaona malo ngati na amene ali oyenera kuma- kulambiramo mpiri
And look what he says to her in verse 21 Jesus saith unto her, Woman, believe me. You see, this is where faith is. It's in him as the person. Believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Christ is stripping all of that away from her.
yes